sagantaan kun magaalaa finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa adventistii addunyaarraa sagalee abdii afaan oromootiin kan isinidabarsudha.
nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u harka fuunni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
kan jaallatamtan kabajamtoota dhaggeeffattootaa akkam jirtu har'a qophii filannoo faarfannaa kan isiniif qabanne dhiyaanne likkee biraanuutiif ani girmaa baay'isaatii walduraa duubaan ergaa keessan qabanne yommuu isinii dhiyaannu likkeen carraa jalqabaa kan argate dhaggeeffataa taa'ee jira.
yaadataa dirribaa waazetii haroorraa aadde sukkaaree laggasaatiif waldaa waazetii harootiif maatiisaaf akkasumas firoota isaa hundaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera biqilaa dirribaa haanaa yuubdoorraa abbaasaa obbo dirribaa boobootiif gaarummaa guutaatiif qananiisaa biqilaatiif akkasumas fiqiruu ijjiguutiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
mitikuu shifarraa sayyoonooleerraa haadha isaa tolashee biraasaaf amantoota waldaa lalisaa baddeessaaf geetanee tamasgeeniif. faarfannaa tokko naaf filaa jedheera geetanii tamasgeenii lu'aa abbaa booraa irraa obboleettii isaa hawwanii iddoo isaatiif ashaagiree tashoomeef barsiisaa taarikuu ittafaaf maatii isaa hundumaaf faaruu tokko naaf filaa jedhaniiru.
yirgaalam addunyaa yaayyoorraa shukkee warquutiif taarraqany addunyaatiif waldaa makaana yesus quraatiif. waaqa caaluu takkaallanyiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera yooseef malkaamuu haanaasaa siggaa ganda gaammaneerraa abbaasaa obbo malkaamuu girmaatiif haadhasaa haaddee jigaayyoo abarraatiif asteer malkaamuuf maartaa abarraaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Boora eeguun eegaaf tokko. barataa balaayi qana'aa yuunivarsiitii wallaggaa irraa qopheessitootaaf baqqalaa baajatoof gurmeessaa baajatoof waggaarii baajatoof faarfannaa tokko naaf filaa jedheera galaanaa baqqalaa wallagga bahaa jimmaa arjoo irraa qopheessitootaaf gabaayee barsiisaaf yaaqoob biraanuuf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
dooktarii jabarraa wallagga lixaa aanaa omaarraa. poolisii takkaaleenya asfa'uuf jiraataa jabarraaf hawwii asfa'uuf tamasgeen taaddasaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera baacaa margaa boneeyyaa bosheerraa tasfaa margaatiif ilfee margaaf faayisaa ittumaaf tasammaa ittumaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
guutamaa namarraa haroo maayyaa irraa maatii isaa firoota isaa hundumaaf amantoota guduruu gommiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera baacaa margaa boneeyyaa bosheerraa haadha warraa isaa faayisee waaqumaaf shuummatee ayyaanaaf boontuu baacaaf bilisee baacaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera galatoomaa faarfannaa ittaanuun eebbifamaa isaaniin jenna.
Hafaalee Waaqtolaa Noolee Kaabbaarraa haadha isaa Haadde Himaalee Guutamaaf abbaa isaa obbo Waaqtolaa Bashuraaf Garramuu Bashuraaf akkasumas jaalallee isaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Taammiruu Baayisaa Aanaa Ganjiirraa kaadhimamtuu barsiistuu Shittaayee Taammiruuf Gaaddisee Gurmuuf Xilaayee Tasfaayeef Tuujubee Wiirtuuf akkasumas qopheessitootaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
jabeessaa waaqwayyaa wallagga lixaa hoomaa irraa qopheessitoota sagalee abdiif barsiisaa cannaqaa biraanuuf barsiisaa yohannis biraanuuf uumee biraanuuf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera barataa shibbiruu baqqalaa aanaa aaruu guddattuu duullee irraa bulaa buusaaf taarikuu shuuraaf qopheessitootaaf waldaa guutuu wangeelaa biqiltuu gaalliif faarfannaa tokko naaf filaa jedhaniiru.
Nagaasaa ta'eeraa maqaleerraa maatiisaaf akkasumas firoota isaa hundaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera geetaa'oon ittafaa sayyoon oliirraa waldaa makaana yesus kolbaa caanaatiif maanguddoota waldichaaf faarfattoota isaanii hundaaf obbo dabalaa nagariitiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Nkonna naaganna maleessa takkaan barakaato akka qilleensa afuufama naamusa dargaato kudhan keessaa tokko kan goofta waaqayyoo na taane jiruudhaaf jireenya ofirratti eebbaan argataane kudhan keessaa tokko kan goofta waaqayyoo na taane jiruudhaaf jireenya ofirratti eebbaan argataane jiruudhaaf jireenya ofirratti eebbaan argataane jiruudhaaf jireenya ofirratti eebbaan argataane. Otoo nambeesenee kan qabnuuf danuu bajaabanne eebbaa waan hin qabneef dhugaadha kaayartuu galfanne sassaatummaa keenyaan bidiruu gooftaa machaanne beelaaf dheebonaane naayicha guddaa rookotamne inkonna naagannaa maleessa takkaan baarakaato akka qilleensa afuufama naamusa dargaato kudhan keessaa tokko kan gooftaa waaqayyoo na taane jiruudhaaf jireenya ofirratti eebbaan argataane kudhan keessaa tokko kan gooftaa waaqayyoo na taane jiruudhaaf jireenya ofirratti eebbaan argataane jiruudhaaf jireenya ofirratti eebbaan argataane jiruudhaaf jireenya ofirratti eebbaan argataane. qopheeffannee korojoo tarsaa hawaan baanne keessaa bunaa mane fudhachuudhaaf bakkamne dhabne fayyaa fakkaatu yoo gaarii godhadhaan nimmeessa inni hooletteessoo injiruun kan gooftaa eebbeessa inkonna naagannaa maleessa takkaan baarakaato akka qilleensa afuufama naamusa dargaato. Kudhan keessaa tokko kan goofta waaqayyoo na taane jiruudhaaf jireenya ofirratti eebbaan argataane. Kudhan keessaa tokko kan goofta waaqayyoo na taane jiruudhaaf jireenya ofirratti eebbaan argataane. Jiruudhaaf jireenya ofirratti eebbaan argataane. Jiruudhaaf jireenya ofirratti eebbaan argataane. waan baay'atee fiidansi samiitti tibaame baay'ee wallataa'e uumamni gogerroo kotaame laftes nu jaalatti warra jiddiimataa ta'eera isatti facaafnos ooyiruun biqilchuu dideera inkonna naagannaa maleessa takkaan baarakaato akka qilleensa afuufama naamusaan argaato kudhan keessaa tokko kan goofta waaqayyoo na taane. Jiruudhaaf jireenya ofirratti eebbaan argataane. Kudhan keessaa tokko kan gooftaa waaqayyoo na taane. Jiruudhaaf jireenya ofirratti eebbaan argataane. Jiruudhaaf jireenya ofirratti eebbaan argataane. Jiruudhaaf jireenya ofirratti eebbaan argataane. amanamne lafarra barakaata nyaanna isaa yaa'een jenne gooftaarraa burqaa waraabbanna gooftaaf amaanamne meeqota darabeessa qorra erroon keenya gootee utuu dambalee hoo agarra hin qonnannaa gannaa maleessa akkan baarakaato akka qilleensa kuufama naamusa dargaato fuudhan keessaa tokko kan gooftaaf waaqayyoodha taane yeroodhaaf jireenya ofii irratti eebbaan argataane. Fuudhan keessaa tokko kan gooftaaf waaqayyoon taane Yeroodhaaf jireenya ofii irratti eebbaan argataane Yeroodhaaf jireenya ofii irratti eebbaan argataane Yeroodhaaf jireenya ofii irratti eebbaan argataane. Joonee malee afaan gundee nyaachuun ni beera jirraa jennaa malee gaaddidduu keenya deemaa jira taaneen tilmaamamne waaqayyoon baay'ee yakkineerra guddaaf xinnaan jennu hundumtuu akka dhannoo maraara hin qonnannaa gannaa maleessa akkaan baarakaato akka qilleensa hafuufama naamusa dargaato fuudhan keessaa tokko kan gooftaaf waaqayyoodha taane yeroodhaaf jireenya ofii irratti eebbaan argataane fuudhan keessaa tokko kan gooftaaf waaqayyoodha taane yeroodhaaf jireenya ofii irratti eebbaan argataane yeroodhaaf jireenya ofii irratti eebbaan argataane yeroodhaaf jireenya ofii irratti eebbaan argataane.
Fiqiruu Nagaasaa Ganjii irraa Amaarichi Baalchaatiif Barsiisaa Darajjee Xibabuuf Wangeelaawwi Kifilee Sobboqaaf qopheessitoota hundumaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Saamu'eel Tasfaa'ee Gimbii irraa haadha isaa Taajuree Waaqjiraaf abbaa isaa Tasfaa'ee Kabbadaaf akkoo isaa Alamii Goobaaf Waaggaarii Waaqjiraatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
lalisaa tarreessaa wallagga lixaa naayiraarraa dasituu tarreessaaf abbaasaa obbo tarreessaa xiichaaf baqqaleechi taaddaseef naa ta'ee lalisaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera toliinaa tarreessaa aanaa mana sibuurraa dabalaa qinaaxxiif lammeessaa lataaf admaasuu ashuwiif birroo halmaadiif akkasumas qopheessitootaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
geetawwan ittafaa sayyoo nooleerraa qopheessitootaaf maartaa fuufaaf ganamee masaraaf misgaanuu ittafaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera mirreessaa dabalaa aanaa makkoo irraa hojjetaa wangeelaa asnaaqech tasfaayitiif abbaa isaa obbo dabalaa guutamaaf haadha isaa aaddee jijee tarrafaaf obboloota isaa hundumaaf faaruu tokko naaf filaa jedheera faarfannaan ittaanu kan keessan ta'a ittiin eebbifama isaaniin jedhu.
Sagara kootii facaabee duwwaat fayyisaa dhibee michuudhu ganga boosii malee malee malee kanaan itti madduu dhibee koo kanaaf kannaaf hiikuu hibboo koo kanaan har'a haatoo himimmaan koo kanaan hafuubaatu yaada koo. Kanam natti tolta ya goota ya goota ni gara gooti na fuuta. Namni dadhabbii koo ilaalee na bira yoo darbeetti ilaalee akkaroo na biraan darbitu. Amalas natti jijjiirratu. Michuu dhugaan bahuuti malee malee kanaan itti madduu dhibeeku. Kanaaf kannaaf hiikuu hibboo kanaan har'aa haquun hin maangu kanaan hafuubatu yaada koo. Kanaaf natti toltaa yaa gooftaa yaa gooftaa. Karaa kootii na fuuta.
sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf bilbiluu kan barbaadan lakkoofsa bilbila keenyaa duwwaa 11 51 11 99 duwwaa 11 51 11 99 nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa dhibbaaf 45 finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.
Wanti nisiif godhee yoo lakkaa'ame danuudha. Fincaaliin jirni kaa'ee fincaaliin jirni kaa'ee galata deebisee fayyisaa kee garaa deebisee. Fincaaliin jirni kaa'ee fincaaliin jirni kaa'ee galata deebisee gargaaraa kee garaa deebisee. Gargaaraa kee garaa deebisee. Gargaaraa kee garaa deebisee. Moose kaatee isaatu siisi maatee galata deebisee mararteedhaan si waamee mucaasa si godhaatee galata deebisee iyya keetu dhagahuu si jalaa jala hin jennee galata deebisee abbaa gaarii siif taa'ee al tokko si nufiinee galata deebisee. Gammadi yaa lubbuu koo waaqni siif gaariidha. Wanti nisiif godhee yoo lakkaa'ame danuudha. Fincaaliin jirni kaa'ee fincaaliin jirni kaa'ee galata deebisee fayyisaa kee garaa deebisee. Fincaaliin jirni kaa'ee fincaaliin jirni kaa'ee galata deebisee gargaaraa kee garaa deebisee. Gargaaraa kee garaa deebisee. Gargaaraa kee garaa deebisee. Isaatu si obaase isas ilaalisiise galata deebisi yemmuu ti beelofteetti isa beela si baase galata deebisi mucaa koo siin jedhe wanta gaarii si soore galata deebisi harka isaasirraa qaabee. miidhama si baraare galata deebisi gammadi yaa lubbuu koo waaqaa si bareedaa wanti inni siif godhe yoo lakkaame.